ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda iri no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho ku mbuga mpuzambaga facebook x instagram na youtube ni radiyo yacu vowa kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya mu rwanda virusi ya marburg imaze guhitana abantu icyenda yateje ubwoba n'impungenge mu baturage nkanjye ku giti cyanjye uko nzi ko ubu nzubukana nzi uko yandura ntabwo napfa gusuhuza umuntu nyine ni ugutanga cesi y'akaboko ariko nk'abanyarwanda bo wa muco wabo ntabwo bashobora gucika cyane ariko nta kundi tugomba gukurikiza amabwiriza uyu ni umwe mu baturage bavuganye n'ijwi ry'amerika mu burundi abaturage baturiye ishyamba kimeza rya ruvubu baravuga ko bajujubirwa n'inyamaswa zo muri iryo shyamba Israel yagabye ibitero byo ku butaka muri Libani guhera mu ijoro ryakeye naho hano muri leta zunze ubumwe za amerika hateganijwe impaka hagati y'abakandida visi perezida senateri jd vance wagenwe n'umurepublikani donald trump na guverineri tim walls wagenwe n'umudemokrate kamala harris amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru ku ijwi rya amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino guverineri wa leta ya minnesota umudemokrate tim walls na senateri jd vance umurepublikani kuri uyu wa kabiri mu ijoro barajya impaka mu mujyi wa new york nibo bakandida visi perezida mu matora azaba mu kwezi kwa cumi na kumwe fidel niyongabo tim walls azohiganwa mu mabanga y'icegera c'umukuru w'igihugu ari kumwe na visi perezida kamara harris yagenywe guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka ku rundi ruhande jd vance azohiganwa n'icegera c'umukandida w'umurepublican donald trump tim walz na jd vance bariko bagerageza kurondera amajwi y'abanyamerika mu gihe hasigaye igihe kirenga gato y'ukwezi imbere y'uko amatora ya perezida aba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka impari hagati ya Tim Walz na JD Vance nizo zonyine zitegekanijwe hagati yabo nta zindi mpari zitegekanijwe kandi ku bakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu Kamala Harris na Donald Trump ibiharuro by'amajwi biherutse gushirwa ahabona vyerekana ko Kamala Harris ari imbere gato y'uwo bahiganwa Donald Trump yamara mu mareta mwamwe baregeranye cyane abanyamerika mu mareta atandatu kuri mirongo itanu baza baratanguye gutora impari zo kuri wa kabiri ziraba mu gihe igitigiri cy'ayo mareta kigiye kwiyongera ayandi mareta cumi n'atandatu abanyamerika babyifuza bashobora gutangura gutora imbere ku itariki cumi na zitandatu y'uku kwezi kw'icumi
Fidel Niyongabo umuvugizi w'ingabo za Israel Daniel Hagari yatangaje ko ingabo z'icyo gihugu zimaze amezi zigaba ibitero mu majyepfo ya Liban zavumbuye ibirari byo mu kuzimu bikoreshwa n'abarwanyi ba Hezbollah n'intwaro zihishe munsi y'amazu ndetse na gahunda z'ibitero by'uyu mutwe Eugene Mukankusi arakomeza Hagari yavuze ko amakuru yari akigizwe ibanga nyuma y'amasaha Israel itangije operasiyo ku mutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Irani mu majyepfo ya Liban operasiyo nk'izi zibarirwa muri mirongo zavumbuye gahunda zisobanuye za hezbola zo kwinjira muri isirayeli no kugabaho ibitero nk'icyayobowe n'umutwe w'abanyepalestina hamasi mu majyepfo ya isirayeli ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi umwaka ushize hagari binjiye mu bikorwa remezo bya hezbola biri munsi y'ubutaka ko bagaragaje aho hezbola yahishe intwaro ko bafashe kandi bagashwanyaguza intwaro zirimo n'izikoranye ubuhanga bwa none zakozwe na irani hagari yakomeje avuga ko ibimenyetso byavumbuwe munsi y'amazu mu mudugudu wo mu majyepfo ya libani muri ibyo bitero bizerekwa umuryango mpuzamahanga uyu muyobozi yerekanye videwo yafashwe na za kamera zambarwa n'abasirikari zavuye mu cyo yise inzira zo mu butaka za hezbola munsi y'imidugudu itatu y'abanyalibani iri hafi y'umupaka wa isirayeli hagari yavuze ko ibitero byo ku butaka bizakomeza kuzageza igihe ibihumbi by'abanyayisirayeli bakuwe mu byabo baba hafi y'umupaka babashije gusubira mu ngo zabo amahoro cyakora abasirikare bafite intego yo kurangiza ibyo bikorwa vuba na bwangu bishoboka yavuze ko igisirikare kitazajya i beirute ko kitazajya mu migi yo mu majyepfo ya libani ahubwo ko kizibanda mu gace k'imidugudu iri hafi y'umupaka w'igihugu cyabo
umunyamabanga mushya w'umuryango wa otan wo gutabarana hagati y'ibihugu by'uburayi na amerika mark rutte yemeye gushyigikira ukraine mu gihe yatangiraga ku mugaragaro umurimo wo kuyobora uwo muryango fidel niyongabo uyu muyobozi mushasha yatangaje ko atampungenge afise ku bijanye n'amatora yimirije kuba muri leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko ashobora gukorana na donald trump canke kamala harris mark rutte yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ubuholande yasubiriye jens stoltenberg mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe otan hasigaye indwi nkeyi gusa kugira amatora y'umukuru w'igihugu abe muri amerika ku itariki zitanu y'ukwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka Donald Trump ariko ahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu yaranebaguye bikomeye ishyirahamwe OTAN yaranse kandi kuvuga niba ashaka ko Ukraine itsinda ingwano irimwo n'igihugu c'Uburusiya yamara Mark Rutte yavuze ko atampungenge bimuteye yatangaje ko yakoranye mu kiringo c'imyaka ine na Donald Trump yavuze ko Donald Trump ari we yahimirije ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kongereza amafaranga bikoresha mu gisata co kwivuna umwansi Rutte yatangaje ko ivyo vyabaye ko muri iki gihe ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bikoresha urugero rw'amafaranga agenewe kwivuna umwansi arengeye ayo byakoresha imbere yaho
muri afurika y'epfo abantu baguye mu gitero cy'abarasiwe mu ngo ebyiri zo mu mudugudu uri mu ntara ya kepi iburasirazuba iri mu majyepfo y'icyo gihugu ibikorwa by'ubwicanyi muri afurika y'epfo ni kimwe mu bereye ingorabahizi inzego z'umutekano muri iki gihugu ejo ni mukankusi ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters bivuga ko polisi ikomeje gushakisha abarashawe amasasu kwa gatandatu ku bantu bivugwa ko bari bateraniye mu birori by'umuryango mu mudugudu wa rusikisiki mu ntara ya kepe y'iburasirazuba ayo mazu abiri yarasiwemo abantu aherereye ku muhanda umwe byateje uburakari bushingiye ku bikorwa byo kurasa abantu ikivunge muri afurika y'epfo imbarutso y'iryo rasa ntiyari yamenyekana kandi polisi kuwa mbere yavuze ko nta muntu n'umwe yari yata muri yombi afurika y'epfo ifite kimwe mu bipimo by'ubwicanyi buri hejuru ku isi hose polisi yaburiye ko abantu ibihumbi cumi na bibiri magana arindwi mirongo itatu na bane bishwe mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kane
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru facebook instagram youtube na x ni imbuga mpuzambaga mudusangaho kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika duhereye mu rwanda mu rwanda nk'uko narabwiraga mu kanya leta yakomeje gukaza ingamba zo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya marburg kimaze kwica abantu icyenda cumi n'umunani bakomeje kwitabwaho n'abaganga umunyamakuru asumita kaboyi arakomeza mu itangazo iyi minisiteri yarayishyize ahagaragara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere hagaragajwe ko umuntu umwe ariwe wahitanwe n'iki cyorezo muri iri tangazo minisiteri y'ubuzima yagaragaje ko abantu cumi n'umunani aribo bagikurikiranwe n'abaganga leta kandi yamaze gushyiraho ingamba zigamije guhangana n'iki cyorezo muri zo harimo ko ibikorwa byo gusura abarwayi mu mavuriro yose biba bihagaze mu gihe cy'iminsi cumi n'ine leta yatanze kandi amabwiriza ko uwapfuye azize iyi ndwara nta kiriro gikorwa gihuza abantu benshi mu rugo naho gushyingura uwazize marburg bizajya bikorwa hari abantu batarenze mirongo itanu kandi uwazize iyi ndwara ntabwo azajya asezerwaho mu ngo no mu rusengero izi ngamba zashyizweho mu mavuriro ya leta ni nazo amavuriro yigenga yatangiye gukurikiza dr kanimba pierre celestin yabwiye ijwi rya amerika uko izi ngamba zubahirizwa mu mavuriro yabo umuntu winjira mu bitaro agomba kuza yubahirije ibisabwa gukaraba intoki kutabasha ku gukorakora ahantu hose n'abantu bose tukaba tunitegura byihariye ko uwo tubona ahari mbere y'uko tumujyana mu bitaro bigenewe tubanza tukamushyira ahantu adahura n'abandi umuntu araza afite umuriro udasanzwe afite umutwe udasanzwe akagira ibintu byo kuruka akagira ibintu byo kugira diyare ntibinavuga ko ibyo byose bigomba guhura yenda rimwe na rimwe abantu bagatekereza malariya bagasanga si nayo ntabwo umutindana abaturage bakomeje kandi kugaragaza ko nubwo iki cyorezo kibateye ubwoba batangiye gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe n'ubuyobozi ntibyabura kudutera ubwoba tuvuye mu cyorezo cya kovide uko kovide yaje twarabibonye ugiye indwara icyorezo nk'iki cyaje gitwara abantu ntabwo ari ikintu cyo kujenjekera buri muntu wese rero agomba kugira impungenge akagira ubwoba ariko hamwe n'imana no gusenga kandi na leta na leta turayizeye tuba tugomba gukurikiza ingamba leta iba yafashe nkanjye ku giti cyanjye uko nzi ko ubu nzubukana nzi uko yandura ntabwo napfa gusuhuza umuntu nyine ni ugutanga cesi y'akaboko ariko nk'abanyarwanda bo wa muco wabo ntabwo bashobora gucika cyane ariko nta kundi tugomba tugomba gukurikiza amabwiriza ingamba leta yashyizeho zikomeje gushimangirwa n'iz'ibigo cyangwa se inzego z'abikorera zigenda zishyiriraho uretse leta y'u rwanda abahagarariye ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga nabo bashimangiye ingamba zo kwirinda iki cyorezo nka ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yategetse ko abakozi bayo bagomba gukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga aho kujya mu biro kuri ubu ubuyobozi Mount Kigali University bwatangaje ko abanyeshuri baryo bagiye kumara icyumweru bigira ku ikoranabuhanga badahura mu buryo busanzwe iri shuri kandi ryavuze ko imwe mu mirimo yo kwidagadura nka siporo nka siporo zisanzwe no koga nabyo bibaye bihagaritswe iyi kaminuza yavuze ko nubwo indi mirimo izakomeza nk'uko bisanzwe abanyeshuri n'abakozi bose bazasabwa kwimakaza isuku cyane cyane bakaraba intoki mu buryo buhoraho kugeza ubu minisiteri y'ubuzima isaba barimo kugira umuriro ukabije cyangwa kuribwa umutwe kwihutira kugana ivuriro rimwegereye leta ivuga ko ifite ibikoresho bya ngombwa bikenewe mu gupima abaturage iyi ndwara ikindi usibye ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima wms ryemeye gutanga impuguke zizafasha abaganga b'abanyarwanda guhangana n'iki cyorezo ikigo cya amerika gishinzwe kurwanya no gukumira ibyorezo cdc nacyo cyatangaje ko cyiteguye kohereza inzobere mu rwanda zo gufasha guhangana na virusi ya marburg asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta kaboyi tukiri kuri iyo ndwara ya marburg ishami rya onu ryita ku buzima ryahagurukiye ndetse n'izo mpuguke umaze kuvuga ese mu rwego rw'ubuzima impuguke zisobanura ko marburg ari indwara ki iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika tuyigezweho na Pierre claver niyo nkuru iyo ndwara y'umugera wiswe marburg yatanguye kuboneka ubwa mbere mu gihugu cy'ubudage mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu mu gisagara citwa marburg ni naco cahavuye citirirwa uwo mugera nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu oms mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani iyo ndwara yari imaze gushika muri kenya hafi y'umusozi muremure wa elgon ugenderwa n'ingenzi nyinshi zirimwo n'abanyaburaya umwe mu bahagwariye umufaransa Charles Monet yafashwe acibwamwo ayogwa afise ubushuhe bwinshi kandi acitse intege yivurije ku bitaro vy'i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya aho yahavuye yitabira Imana asiga yanduje umuganga wo kuri ivyo bitaro yamwakiriye iyo ngwara yacirandagata muri ico gihugu uwo mugera uri mu bwoko bumwe n'ubwa Ebola nayo yatanguriye mu gihugu ca Misiri ivuye mu dukoko tw'uduhungarema mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi nayo yakwiragiye cane iciye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubushakashatsi bwerekana ko n'iyo ndwara ya Marburg hari ibice vyayo vyavuye mu duhungarema two mu Misiri kubera zifise ibimenyetso bimwe zifata kumwe ndetse zica n'ingo gaco kimwe ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu ryazisize mu muryango umwe ndetse kubera Marburg itazwi mu kuyisigura iryo shirahamwe riyigereranya na Ebola izwi cyane muri Afurika ndetse yahitanye n'abantu benshi muri Kongo imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri ikiza ca Marburg cavugwa cane muri Kenya afurika y'epfo kongo na zimbabwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane iyo ndwara yarabonetse ari nyinshi muri angola mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane naho niyo yashika mu gihugu c'ubuganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri no ku mwaka uheze iyo ndwara yarashitse mu bihugu vya ghana tanzania na guineya gutyo oms ica itangaza ko marburg arikiza muri afurika uyigwaye ayanduza mugenzi we bakoranye ko bambaranye impuzu iciye mu biseru mu maberebere mu mate mu ndugumba mu maraso mu mosozi mu bihimba vyirondoka n'ibindi co kimwe na ebola ikiziga c'uwahitanywe n'umugera wa marburg kirashobora kwanduza abantu bagikozeko bose mu bimenyetso vy'iyo ngwara harimwo ubushuhe bwinshi gucibwamwo kuyogwa gucika intege mu ngingo kumeneka umutwe bikabije kubabara mu nda n'ibindi uwayanduye ashobora kumara ikiringo cy'iminsi indwi gushika ku ndwi zitatu ibimenyetso bitaraja habona n'indwara y'umugera iri mu za mbere zica n'ingoga oms rivuga ko hagati y'ibice mirongo itanu na mirongo umunani ku ijana y'abafashwe n'iyo ndwara ibahitana mu gihe batavuwe neza ni ukuvuga ko mu bantu cumi bafashwe n'umugera wa marburg umunani muri bo bitaba imana iyo ndwara yari yadutse mu gihugu cy'u rwanda yari imaze guhitana abantu icyenda gushika kuri uyu wa kabiri nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu abantu barenga amajana atatu barikekwa ko boba barabonanye n'umuntu wa mbere yatuwemwo iyo ndwara nawe yafashwe avuye mu gihugu cy'ububirigi muri bo mirongo ibiri n'indwi baramaze gushikanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho nka bose n'abaganga bo mu bitaro biri mu turere indwi kuri mirongo itatu tugize u rwanda iki gihugu caramaze gufa gufata ingamba zikomeye nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu dr saben sanzimana ku munsi wa mungu uheze ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo uwahuye nayo agira ibyago byinshi byo kuba yamuhitana minisiteri y'ubuzima inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye imana icyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa uwahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakira aho akurikiranirwa hari abaganga abitabye imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro hirindwa ko hatagira abahandurira turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya marburg gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi gushika ubu nta rucanco canke umuti w'uwo mugera uraboneka kw'isi oms rivuga ko havugwa ibimenyetso gusa oms ivuga kandi ko hari abamaze kuvugwa mu bihugu bitandukanye bagakira ivuga kandi ko ico kiza kiri mu rwanda kibangamiye abantu ku rwego rw'igihugu n'akarere u rwanda rurimwo ni mu gihe uturere twabonetsemo ico kiza harimwo utwegera ibihugu bibanyi nka rubavu gahana urubibe na kongo nyagatare na gatsibo hahana urubibe n'ubuganda hamwe na tanzania ivyo bihugu navyo nyene vyarigeze kubonekamwo uwo mugera wa marburg nk'uko oms ibitangaza muri tanzania abagwaye uwo mugera baturuka mu ntara ya kagera ihana urubibe n'u rwanda pierre clavin inkuru ku bw'ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
inshuti mukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika ku mirongo migufi turamenyesha ko kuva ku wa kane saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo umurongo wa kiroheretse ibihumbi bitandatu n'ijana na mirongo itanu n'eshanu mwatwumviragaho uzahinduka noneho muzajya mutwumvira kuri kiroheretse ibihumbi cumi na kimwe na magana cyenda na makumyabiri n'eshanu tubaye tubashimiye kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rero ibajyane mu burundi abaturage bo muri komine ya kigamba mu ntara ya cankuzo baturiye ishyamba kimeza rya ruvubu bagaya leta kurengera ibidukikije ariko ikabangamira uburenganzira bwabo barasaba leta kuzitira iryo shyamba kuko inyamaswa zibonera inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezweho na terive ndayishimiye aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu mitumba ya kivumu na gwamvura ya komine kigamba bidoga ko batagisoroma ibyo bateye mu ndimiro kubera ibikoko biba mu ishamba cimeza rya ruvubu namaze kumara imyaka myinshi ntarimo ndarima n'abana n'inzara ihakwa kubatwara nkaguma saza nza guca ingiro ku mvo y'ivyo bikoko vy'imbogo nteragiye umwumbati inguge ziza zirandura zitahariya nimba ntere akayoba fye ntere ikijumbu fye ibiharage naraguvye uriko ugaje niyahure neza nta kintu na kimwe cyaje gupfa ndiye mu ndimiro iwanje kandi itongo itongo rye rinini cyane rwose muri iryo tongo rimvuye ku busa ku mvo y'ibikoko bya pariki ni ukuri n'akamara amazi ibintu byitwa imbogo inguge nivyo bidutekuje nayo ikintu ciswe ikigori ahantu ku mutumba wa gwambura ubu nta kikiboneka umuntu bishitse akagira utwo asaruye nuko aba yagiye gukota nk'undi murima akava ngaho akaja kuwusaba ahandi hantu agakota abo banyagihugu bo muri ako karere babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika kandi ko n'amagara yabo abangamirwa uwo bihuye agize amahirwe mabi kiranashobora kumutwara n'ubuzima agapfa byaba byabaye jewe ndafise muramwanje imbogo yamusanze muhira umumama ahetse umwana imuhamanya n'igitoke ari muhira n'ukuri iyo mbogo irakora ico kibi umuntu arivuza nta jumbusho nta kicyabaye amakuru ava ku bakozi b'ishamba cimeza rya ruvubu ni uko hari umwe muri abo ari mu bitaro kwivuza kubera imbogo ingaruka mbi z'ibyo bikoko ziri ku iterambere ry'abanyagihugu baho muri rusangi abanyagihugu bavuga ko ibyo bakenera hakugura ku masoko bikora ku byo barimye muri iki gihe bakabona ko ari ikibazo gikomeye kuko n'ibikoresho by'abana baja ku mashuri batabasha kubigura uyu mukenyezi shyangara anne marie ni umwe muri abo bo ku mutumba wa gwamvura nta kintu na kimwe dufise turi bushobore ngo dukuremo ibikoresho byabo abo bana b'igihugu tuzabafata gute twebwe abanyagihugu bato bato twabuze ibikoresho by'abana bamwe mu banyagihugu bavuga ko mu myaka ya mirongo umunani leta y'ico gihe yabigije kure y'iri shamba rya ruvubu kugira ngo ishobore kubakingira hamwe n'ibyo bikoko ariko inyuma y'imyaka itanu bavuga ko byari bisubiye kubasugereza muri ico gihe bamwe bavuga ko bashobora komoka bagahunga igihugu kubera ibyo bikoko hamwe atagikozwe joakimu mvuye kurehe ni uwundi munyagihugu wo ku mutumba w'igwamvura wiganiye abakunzi b'ijwi rya amerika itegeko riraba itegeko mugabo abanyagihugu nabo nibo bene igihugu kugira bakingire umunyagihugu atere imbere na leta itere imbere reka kiriya gikoko co kiroga ivyo umunyagihugu yarimye co ntikirorima haragitasubira kugitaburira kibaho dusaba yuko bobizitirira neza mu gihe bitabaye uko twigiriye tukafata tukambara ingata nkamoko bakera twe turose twigira bugande ico gihugu none kivuye mwabo bantu mbone ivyo bikoko biroshobe hose bihatwagara ibintu biruko mu gihe abanyagihugu badashobora kwivuna ivyo bikoko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ni uko hari abanyagihugu batari bake bafunzwe bazira kuba barishe bimwe muri vyo uwurongoye ishamba cimeza rya ruvubu ntahakana uwo mubano mubi bafitaniye n'abanyagihugu kubera ivyo bikoko bakunda intwari mariko na wene abona hari umuturama rero n'urugamba rudasanzwe kandi twifuza yuko kugira ngo bitorerwe inyishu ari uko iyi parike ya ruvubu yoba izitiye ibikoko bikaguma indani hanyuma imirima nayo y'abenegihugu ikagumaho hanyuma kandi tukifuza yuko nk'uko mu bindi bibanza byose bikingiwe hojaho nico bita zone tampo iki kibanza gitandukanya amatongo y'abenegihugu hamwe n'ibibanza bikingiwe muri kino gihe abanyagihugu bakirindiriye urukiza kuri leta bagerageza kwigwana ko mu kurarira imirima yabo naho bavuga ko ataco bibavuna kinini akazu kitwa umuganda niko bubakisha ibiti bagasakaza ivyatsi ku buryo gataramuka nk'inzu y'igorofa abagabo niko bararamwo kugira ngo bashobore kurarira imirima yabo twebwe tubatse imiganda ngo turarire naho turarira ntibireka kuturyana kubera ko ubwoba bw'ibyo bikoko kuko urumva wowe ugiye kucamira uragenda witeguye yuko kiguhitana canke nawe ucamira kikagenda iki kibazo kiri mu ntara ya cankuzo kiri no mu zindi ntara zikora kuri iri shamba nka karusi muyinga hamwe na ruyigi amakuru twahawe n'abajejwe iri shamba kama rya ruvubu nuko ripima amahegitari arenga ibihumbi mirongo itanu riza imbere mu mashamba yo mu burundi yagutse hamwe no mu bigize amashamba rusasuma y'ibikoko byo muri iri shamba yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yerekanye ko imbogo zisanzwe zibangamiye abanyagihugu muri kino gihe ziharugwa kuzirenga igihumbi n'amajana atanu abanyagihugu bo mu ntara ya cankuzo babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ubutegetsi bwo mu myaka ya mirongo umunani bwigeze kugerageza kuzitirira urwo ruhongore kama mu gutera ibiti byitwa imibambagwe ariko ntibyamera na bugingo n'ubu
radiyo ijwi ry'amerika nk'uko twabibabwiye televiziyo y'inyamerika cbs irakoresha ikiganiro mpaka hagati y'umudemokarate guverineri t muwaze n'uwo mu republikani senateri jd vance bombi bagenwe n'abakandida b'amashyaka yabo kuzababera visi perezida kirabera mu mujyi wa new york city hano muri amerika esize impaka hagati yabo bagenwe kuba visi perezida zisobanuye iki mugenzi wacu frederic nkundikije nibyo yaganiriyeho n'umunyamakuru wigenga uba new york placide magambo hano mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bikunze kuvugwa ko izi mpaka zitagize icyo zikunze guhindura cyane ku imigendekere y'amatora ya- hagati y'abakandida ba perezida baba bateganyijwe ariko akenshi na kenshi eh, bigaragara ko izi mpaka zibaho icya mbere kugira ngo abatora bagaragarizwe ko visi perezida nk'uko mu nshingano aba abifite ashobora kuzasimbura perezida mu gihe yaba agize ikibazo igihugu kigakomeza kika nta kibazo rwose ko umuvisi perezida ari umuntu ukomeye nawe usobanukiwe ashobora gusimbura umukandida we mu gihe yaba agize ibibazo indi mpamvu ya kabiri ikaba impamvu y'uko uba ugomba uwo muvisi perezida ko aba yaratoranyijwe n'umukandida perezida aba agomba gusobanura guhagarara ku bi- ibitekerezo by'umukandida perezida wamutoranyije akabisobanura eh, n'icyo eh, byagiye biberaho kuko cyane cyane nko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu ubwo duheruka eh, perezida kennedy yishwe icyo gihe eh, izi mpaka ntabwo zari zagatangiye kubaho kandi eh, hari byinshi byagiye bihinduka noneho abantu bakanguka amaso baravuga bati e perezida burya ko kuzi ko ashobora kwicwa kandi noneho visi perezida umusimbuye akaba yakenerwa kugira ngo ayobore igihugu kandi mu ngamba nk'izo wa mu perezida wari waramutoranyije yagaragarije abaturage ikintu umwe muri abo bategetsi wese bakora kugira ngo ashire imbere igihagararo cy'uwo bazohiganwa uh, mu- muri abo bategetsi babiri bariko baritoza kuba uh, perezida ikintu bwa mbere na mbere timors yokora iki uyu munsi ku mugoroba kugira ngo uh, jijure abanyamerika batora baje inyuma y'umugambwe w'abademokarate dushingiye kuri eh, kuri ibyo ngibyo bi- ibyo bisobanuro twari tumaze kuvuga akenshi na kenshi nka timu wose ubu biragaragara ko ikiganiro mpaka cyabaye hagati y'abakandida perezida ari kimwe gusa hagati ya donald trump na kamara harris cyabaye ikiganiro kimwe ku buryo uwahoze ari perezida trump nk'umukandida w'ishyaka ry'aba Republicans yahakanye ko adashobora kongera gusubira mu- mu zindi mpaka ariko uko byari byagaragaye eh, mu mibare byagara- byari byagaragaye ko kamara harris yari yamutsinze mu kiganiro mpaka bagiranye tim wars afite akazi ko kongera gusobanura neza eh, ibyo kamara harris yari yagaragaje noneho kugira ngo akomeze anagende ahangane agaragaze intege nke z'urundi ruhande rw'aba Republicans.
naho JD Vance azohiganwa na ari kumwe na Donald Trump eh, ku giti cy'umugambwe wa Republika ikintu yogira muri iri joro kugira ngo ah, abanyamerika baje inyuma yabo ni nk'igihe ku bwanyu Eh, J.D. Vance eh, nk'uko bigaragazwa n'ibinyamakuru bitandukanye biragaragara ko afite akazi katoroshye muri uyu mugoroba kuko agomba kongera akagarura ya shusho Trump atagaragayemo neza ku buryo yatsinzwe n'amajwi mirongo itatu n'arindwi ku ijana bigera- n'ibigereranyo bitangwa n'itangazamakuru mu kiganiro mpaka cyari cyabaye ubushize J.D. Vance rero ashobora kugarura icyo kiganiro mu nzira akagarura inzi- isura nziza ya Trump ariko akaba afite imbogamizi uko Trump intara ya Georgia kandi urabizi ko Georgia nayo ni muri swing states ni za leta zimwe ziba iyo uzitsinze biba bishoboka rwose ko ushobora gutsinda amatora Trump aho yavuze ejo bundi ibintu eh, bidahuye n'ukuri avuga ko eh, iyo ntara ya georgia yatewe na serwakira n'imyuzure noneho big- abantu benshi bakaba barasenyewe ko guverineri waho yananiwe kuvugana na perezida biden eh, ko batabashije kuvugana ariko ariko perezida Biden yarabeshuje ayo makuru Eh, perezida biden byaranamurakaje cyane abishyuza ayo makuru ahubwo ko ari we eh, wahamagaye eh, gavana gavana nawe avuga ko rwose bavuganye kandi ko eh, perezida biden yamwijeje ko icyo azakenera cyose kugira ngo bahangane n'ibi bintu by- by- by'ibiza byateye georgia ko rwose nta kandi uwo gavana ni uwo ku ruhande rw'abarepublican ubwo rero eh, jd vance afite akazi gakomeye ko kongera gu- kugarura ibi bintu mu murongo
Placide Magambo avugana na mugenzi wacu Frederic Nkundikije inshuti mu gukurikiranya ibiganiro hano ku ijwi ry'Amerika amakuru twari twabateguriye n'aha tuyasoreje mbashimira mwese kandi mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro biri imbere shimira bagenzi banjye Engineer Chang ubuhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kubagezaho aya makuru kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese